Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo com mwiriwe neza nshuti turi kumwe hano muri studio ya gatanu Eugenia Mukankusi basuhuza na Frederic Nkunikije na Angela Baramukije turabahaye ikaze mwese kuri radiyo ijwi rya Amerika
canke tuzokura hanze ibinganuko kugira ngo tuze turwanye ibi vy'inzara biba bivuye gufungura nabi urumva yuko akamaro k'ibiharuro bijyanye n'uburimi n'ubworozi ari intangere mu buzima bw'igihugu uyu ni umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gutorokanya ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu istebu mu burundi nicola ndayishimiye avuga cyane cyane ku byerekeye rusansuma mu bijyanye n'ubworozi itegekanijwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri
inyuma y'imyaka makumyabiri n'umunani leta zunze ubumwe za amerika zongeye gufungura ibiro bihoraho by'ikigo cya amerika gishinzwe iterambere muri somaliya usaid
igihugu cya kenya kiriko kirasuzuma umukenyezi afise ibimenyetso by'ikiza cya ebola
abantu mirongo itatu bahitanywe na bombe mu ijoro ry'ejo ku cyumweru zatewe amajyaruguru ashyira uburasirazuba bwa nigeria ababarirwa muri mirongo barakomeretse
amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu gihugu cya kenya abaganga bariko barasuzuma umurwayi mu ntara yo mu burengero afite ibimenyetso by'ingwara ya ebola muri iki gihe igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo kiriko kirakora ibishobotse byose kugira ngo gihangane n'icyo kiza ayo makuru atangajwe inyuma yaho igihugu cya uganda gitangarije ko abantu babiri bamaze guhitanwa n'icyo kiza uyu mukenyezi ariko arasuzumwa mu gihugu cya kenya ari mu bitaro byo mu ikomine ya keriko aho ari mu kibanza cya wenyine nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'iyo komine uyu mupfasoni yari yagendeye umutambukanyi wiwe ku rubibe igihugu cya kenya gihana n'igihugu cya uganda ari kumwe n'abandi bantu batatu bo mu muryango wiwe muri iki gihe nabo nyine bariko barakurikiranirwa hafi nk'uko amakuru atangazwa n'ivyo bitaro abivuga ibyavuye mu bipimo byakozwe kuri uyu mupfasoni ni bizomenyekana mu masaha ari hagati ya cumi n'abiri na mirongo ibiri n'ane mu gihe uyu mufasoni utorwamo iyo ndwara ya ebola bwoba bubaye bwa mbere indwara ya ebola yadutse mu gihugu cya kenya tuve muri kenya tujye muri nigeria aho abantu mirongo itatu bahitanywe na bombe mu ijoro ry'ejo ku cyumweru izo bombe eshatu z'abiyahuzi zatewe amajyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu abashinzwe ibiza batangaje ayo makuru bavuga ko igitero cyagabwe n'umutwe w'intagondwa za kisilamu boko haramu abiyahuzi batatu biturikirijeho bombe zabo i konduga mu birometero mirongo itatu uvuye i mayiduguri murwa mukuru wa leta ya borno aho abafana b'umupira w'amaguru barimo kuwureba kuri televiziyo usumani kashar ni umuyobozi w'ibikorwa by'ubutabazi ku rwego rw'igihugu yavuze ko kugeza ubu umubare w'abapfuye wazamutse ukagera kuri mirongo itatu aravuga n'abandi mirongo ine bakomeretse nyiri icyumba cyaberagamo cyareberwagamo umupira yabujije umwe mu biyahuzi kwinjira kwinjiza ipaki yari afite mu mpaka zikomeye n'uwari umuhagaritse uwo mwiyahuzi yahise aturitsa bombe abandi babiri bari babashije kwivanga muri rubanda ahagurirwa icyayi nabo baturikije ibisasu bari bambariyeho ntawahise yigamba icyo gitero cyakora ababikurikiranira hafi baravuga ko cyakozwe ku buryo bwa boko haramu umutwe umaze imyaka icumi uharanira ishyirwaho rya leta ya kisilamu mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa nigeria
muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika omar al bashir yahoze ari perezida wa sudani yaragiwe ibyaha vya ruswa ejo ku munsi wa mungu igihe yaje ahabona ubwa mbere kuva akuwe ku butetsi akanafungwa mu kwezi kwa kane yaragiriwe n'ibyaha byo gutunga amafaranga y'agaciro y'abanyamahanga hamwe no kurya ibiturire nk'uko umushikizamanza alan aladina abdallah yabibwiye amenyesha amakuru yavuze kandi ko al bashir azohabwa akanya ko kwiregura kuri ivyo vyaha yagirizwa urwo rubanza ruzokwerekana niba leta ifata kibanza irongowe n'igisirikare ifise umugambi wo kuvavanura n'ubutegetsi bwiwe bw'igitugu bwamaze imyaka mirongo itatu kandi bwaranzwe n'ubwicanyi ubukene ntangere hamwe n'itituka ry'ubutunzi bw'igihugu bashir yaragirijwe ivyaha vyo kugumura abanyagihugu no kwica abari mu myerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwiwe kandi abashikirizamanza bashaka kumusambisha ku birego byo gukoresha amafaranga yaronse mu buryo buteye kubiri n'amategeko hamwe no ku birego bivuga ko yahaye imfashanyo y'amafaranga imirwi ikora ibitero by'iterabwoba ku munsi wa gatandatu umushikirizamanza mukuru yaratangaje ko abategetsi mirongo ine n'umwe bahora muri leta ya Bashir bariko baratohozwa ku birego bijanye na ruswa hamwe n'ibiturire tuve muri sudani tujya muri somaliya aho leta zunze ubumwe za amerika zongeye gufungura ibiro bihoraho by'ikigo cya amerika gishinzwe iterambere muri somaliya aho ngaho ari byo usaid ibyo biro byari bimaze imyaka makumyabiri n'umunani bifunze byafunzwe ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe nubwo amerika itigeze ihagarika ku mugaragaro umubano wayo wa gicuti n'igihugu cya somaliya ambasade y'amerika muri somaliya yafunze muri mirongo cyenda na rimwe ubwo intambara yo muri za mirongo inani yasenyaga guverinoma y'igihugu cyose muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe kuri uyu wa mbere usaid yanatangaje miliyoni hafi ijana mirongo inani n'eshanu z'amadolari y'igikorwa mu bikorwa by'ubutabazi ku baturage ba Somalia iyo mfashanyo izafasha guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa indwara zituruka ku mirire mibi kugeza amazi meza na za serivisi z'ubuvuzi ku bantu bahuye n'ingaruka z'ubushyamirane bw'urudaca hamwe uh, n'amapfa
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero cumi n'icenda n'imetero mirongo inani zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dukomereze ku makuru yo mu karere duhereye mu rwanda umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rw'u rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga yatangiye kumva abatangabuhamya bashinjura bwana jean claude iyamuremye ku byaha bya jenoside uwabimburiye uwabimburiye abandi yavuze ko azi uregwa kuva mbere ya jenoside akiri umwana yamuremye yakuwe mu gihugu cy'ubuhorande mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu akekwaho ibyaha bya jenoside bivugwa ko yakoreye kicukiro mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane arahakana ibyaha mugenzi wacu eric bagira ubusa yari mu cyumba cy'urukiko hadutegurira iyi nkuru Madame Beatrice Nyirahabimana w'imyaka mirongo itanu n'irindwi y'amavuko niyo wabimburiye abandi batangabuhamya mu gushinjura bwana Jean Claude Iyamuremye uregwa ibyaha bya jenoside. Umutangabuhamya avuga ko atuye mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ariko ko mu gihe cya jenoside yaratuye iniboye mu karere ka Kicukiro. Ku byaha bwana Iyamuremye bakunze kwita nzinga akurikiranyweho n'ubushinjacyaha ndetse n'aho byabereye nta na hamwe yigeze abimushinja. Nyirahabimana wari wicaye imbere y'umucamanza yabwira urukiko ko azi neza nzinga kandi ko kuva akiri umwana kugeza jenoside ibaye nta kibamuziho. Uyu mutangabuhamya avuga ko yari afite akabaraho muri Uniboye kakundaga guteraniramo abatutsi interahamwe zigakunda kubagabaho ibitero. Yabwiye umucamanza ko imbere yiwe hari bariyeri yarindwagaho n'abasirikare bo ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana hacururizwaga ibintu bitandukanye yavuze ko icyo gihe ubutegetsi bw'umujyi wa kigali bwahatangiye imbunda inshuro ebyiri kubera ibyo bikorwa byose n'ibindi umutangabuhamya avuga ko iwe hari hariswe kuri etamajoro yavuze ko hafi ya hari ikigo nderabuzima cya kicukiro hari icyobo yemeza ko cyari kirekire kandi cyaracukuwe kera kuko ngo ashakira niboye mu gihumbi magana cyenda mirongo inani na gatanu yarakihasanze icyo cyobo avuga ko cyari muri metero hagati y'ijana n'ijana mirongo itanu uvuye iwe yemeza ko cyajugunywemo abatutsi avuga ko yari yarahungiye ku muturanyi akajya arebera mu madirishya interahamwe hamwe zijugunyamo abatutsi abazima n'abapfuye ariko ko mu gihe gito yabirebye atigeze abonamo iyamuremye gusa avuga ko aho yari yarahungiye kwa karinijabo atigeze amenya umubare w'abo yise igihiriri cy'abantu bajyaga kwica abatutsi uyu mutangabuhamya yasubije ibibazo by'ubushinjacyaha aho yabajijwe impamvu yahisemo guhunga akajya kwa karinijabo mu baturanyi yavuze ko nubwo atari mu bwoko bw'abahigwaga we interahamwe zamuhigaga bishingiye ku gihagararo ndetse n'isura ye uyu avuga ko yabaye no mu ikusanyamakuru ry'inkiko gacaca mu gihe umugabo we ngo yari mu buroko ashinjwa ibyaha bya jenoside kuko iwe hitwaga kuri eta majoro yabwiye umucamanza ko mu gihe cy'ikusanyamakuru yafatwaga nka nkingi ya mwamba y'amakuru yabereye muri ako gace yasobanuye ko mu gihe cy'ikusanyamakuru iyamuremye yavuzwe ahantu hamwe gusa nabwo ngo n'umuntu umwe uwo nawe ngo yavuze ko yamubonye hari umuryango atwaye mu modoka amureto kicukiro bitazwi aho bukuye umutangabuhamya yabwiye urukiko ko bajya gusoza ikusanyamakuru muri niboye uwitwa inyase benimana wari nyomba kumi wabo yarigishije ikaye yari ikubiyemo amakuru yose yo mu ikusanyamakuru bari bamaze kugeraho ku byabaye muri jenoside yavuze ko ubutegetsi bwa kicukiro bwategetse ko uyu bikekwa ko yarigishije amakuru asimburwa n'uyu nyirahabimana ushinjura iyamuremye babona gutangira bundi bushya irindi kusanyamakuru aravuga ko mu ikusanyamakuru rya kabiri nta n'umwe wigeze avuga ku ruhare rwa iyamuremye muri jenoside haba ku reto kicukiro ndetse no ku kigo nderabuzima urukiko rwamubajije niba uwo wari nyumba kumi yararigishije ikaye y'ikusanyamakuru ku bushake yasubije ko ari ubutegetsi bwabibabwiye gutyo mbere yo kumusimbuza kandi ko nta bindi bisobanuro bwabahaye uretse gusaba gutangira ikusanyamakuru bundi bushya urukiko rushingiye ku kuba se w'uregwa yari konseye wa segiteri mbere no mu gihe cya jenoside rwabajije umutangabuhamya uko imyitwarire ye yari imeze hagati ye n'abandi bana b'abategetsi umutangabuhamya yavuze ko yabonaga iyamuremye yitwara neza ari kumwe n'urungano biganaga yavuze ko jenoside yabaye iyamuremye yiga mu mashuri yisumbuye kandi ko ibyo gutwara imodoka kuri iyamuremye ntabyo yari azi yabimenyeye mu ikusanyamakuru rya gacaca nyirahabimana yavuze ko mu gihe cya jenoside habaye kiswe umuganda wo gutema ibihuru ku kicukiro ariko hagamijwe kuvumbura abatutsi babaga bihishe kugira ngo bicwe yavuze ko haba mu babaga bagiye muri ibyo bikorwa byo gutema ibihuru ndetse nawe ubwe ntawigeze abonamo iyamuremye bene imana wari nyumba kuba umutangabuhamya avuga ko yarigishije ikaye y'ikusanyamakuru rya mbere arashinja iyamuremye kuba mu bitero byishe abatutsi ku kigo nderabuzima urukiko rwabibajijeho umutangabuhamya maze asubiza ko bene imana ya jenoside yabaye atari ku kicukiro ngo yahageze nta n'amezi anashize ngo jenoside irangiye kuri bimwe mu bibazo ubushinjacyaha bwahataga umutangabuhamya ushinjura bwaniyamuremye yasabye urukiko kubihagarika urukiko ruravuga ko ibyabajijwe nyirahabimana bijyanye n'ibyo yavuzeho maze rukibutsa ko ibyo umutangabuhamya avuga byose bifite aho bihuriye n'amakuru akenewe agomba kubibazwaho uyu mutangabuhamya yavuze ko ubwicanyi bubera muri eto kicukiro mu kwezi kwa kane igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane atarahari ariko yemeza ko abasirikare bo kwa perezida habyarimana babashoreye babahungishiriza muri eto ubwicanyi bwararangiye kuko ngo aho yari atuye hari hagiye kubera urugamba hagati y'ingabo za rpn za fari undi mutangabuhamya tutabashije kumenya mu bashinjura iyamuremye arindiye umutekano ikimenyerewe muri izi manza za jenoside umutangabuhamya yagenewe aho avugira ashobora kumenywa n'urukiko ndetse n'ababuranyi ariko mbere yo kurindirwa umutekano byategekwaga n'umucamanza ko asobanura impamvu asaba umuhezo mu iburanisha rya none umucamanza yategetse gusohoka abari mu cyumba cy'urukiko batarebwa n'urubanza avuga ko ibyo bagiye gukora bibera mu muhezo ntiyasobanura impamvu nyamukuru bwana jean claude yamuremye uzwi nka nzinga w'imyaka mirongo ine n'ine y'amavuko jenoside yabaye afite imyaka cumi n'icyenda yatawe muri yombi muri bibiri na cumi na gatatu mu buholandi aho yakoraga akazi ko gutwara abakozi ba za ambasade ya isiraheli na finilandi yoherejwe kuburanira mu rwanda mu mpera z'umwaka ushize bibiri na cumi na gatandatu icyaha cya jenoside aburana n'ubushinjacyaha bumukekaho ko yagikoreye mu mujyi wa kigali ku kicukiro mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane mu byo aregwa harimo ko ngo yatwaraga abatutsi mu modoka bajyana muri eto kicukiro bakicwa arabihakana iburanisha ritari rizasubukurwa ku itariki ya makumyabiri na zirindwi z'uku kwezi ehe bagira ubusa ijwi rya amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda urakoze eric bamwe mu barundi bahungiye mu rwanda barabandanya gukora ibikorwa bitandukanye kugira ngo bashobore gutunga imiryango yabo ijwi ry'amerika riherutse kugendera abahisemo gukora amatara bakoresheje ibyuma n'imiringoti bishaje umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru yagendeye abo barundi amatara twe dukora ni amatara afise opsiyo zibiri ni ukuvuga akora mu mpande zibiri zose ni ukuvuga ashobora gukora kuri electricité ugacomeka mu kuri electricité bisanzwe mu nzu ukaba washobora no kwicomeka no kuri kuri pano solaire ni ukuvuga ishobora gukora muri ville ahantu hari umuriro cyangwa ahantu ata muriro uhari fabrice mugisha umurundi yahungiye mu rwanda na bagenzi we bashimye kugira sosiyete cyangwa uruganda mind transform technologies kugira ngo bashobore guhingura ayo matara ariko arasigurira bariko baratwumviriza nkora itara uribo itara urubona riri kugira abantu bashobora kuba basoma kwa kundi abana bako bariga ntibagire ikibazo umutaracitse bamenye yuko amasahani ashobora kuguma bakije kuvuga amasahani arakwiye ni menshi kugira ngo umuntu ashobore kubaho si ukuvuga yuko ahantu hatagira umuriro niho nyine bakeneye amatara nubwo muri vile barakeneye amatara naho nyine umuriro uragenda icyatumye izo mpunzi zizi ivyerekeye ubuhinga bw'umuyaga nkuba gukora ako kazi no gushaka kuziganya izuba nk'uko abantu baziganya amazi gutyo rigafasha abantu kwiteza imbere mu buzima bwa misi yose fabrice mugisha na bagenzi we aho bakorera mu karere ka kicukiro umurenge wa kicukiro bemeza ko bariko barabishikako kuva batanguye iyo sosiyete mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi niyo niyumvira ni ni gute nokora itara rishobora kudukwiriza ya masaha byibuze amata amasaha ane aka amatara turonka ku isoko ni amatara amasaha imwe isaha zibiri byabaye menshi n'amasaha abiri ko twe muri gahunda yacu ngo iri zuba riseseka gutya rikamena agahanga imbwa ni gute tworibika rigashobora gutumarira akamaro mu kwatsa amatara yacu cyangwa mu gukora ibindi bikorwa mu gushaja amatelefone mu kwatsa amateleviziyo mu gukora ibikorwa byose bitandukanye bijyanye n'umuriro nyine wose gukoreshwa icyo urwego rushinzwe iterambere rdb rubashimira ni uko babungabunga n'ibidukikije kuko bakoresha ibyuma n'imiringoti byashaje maze bigasubira kugira akamaro urwo rwego ni nabwo rwemereye iyo sosiyete yabo bemeza ko ubuhungiro ari bwo bwabatumye kwiyumvira uwo mugambi bagashima ko ubu babeshejeho imiryango yabo yego vurema ubu matara araduhaye ubuzima araduha ibyo kurya nta muntu anabwira nti yewe merewe nabi ndabona udufaranga dukeya ariko ntegura n'akazoza keza bon yego cyane jewe barangurira babibona iri rigura riri kumwe na sharijeri yaryo mirongo irindwi na bitanu by'amafaranga y'amanyarwanda yose ni kimwe yose agura kimwe mbwa iyo uguze abiri ndagana ngabanya uguze nk'uranguye nyine birumvikana ubu ushobora gukora nk'amatara angana gutereye dufate nk'ukuntu bishyaye ku kwezi kubera ku munsi nkora atanu ukuvuga ko ku ndwi ari mirongo itatu n'atanu yego cyane turashaka ku isoko abayagura ariko baba bazi akamaro kabafitiye n'aya mabogisi nkoresha ibintu bijyanye na environnement agenda abikurikiza cyane ni ama pvc nkoresha amatiyo pvc ajya plastique ajya aba yatakaye mu ntuze yabo bajya abantu bariko barubaka jewe ndagerageza kuraba ni gute bya bintu byo kugira ntibyonone isi ndabihingure bivemo ikintu gishobora yego cyane gusa bigira ubuzima bwa kabiri mu migambi bafise harimo kuzotwara ubwo buhinga hagati mu gihugu no kwigisha izindi mpunzi z'abarundi ziri mu makambi mu bo twasanze bariko baragura ayo matara harimo n'abanyamahanga Xavier Apuye ni umufaransa aba mu Rwanda ati jewe mbona ubu buryo ari bwiza cyane kuko butuma naho umuyaga nkuba ucika ushobora kubonesha amasaha atari make mu nzu yawe kuko na pano sorere zitorosha kugura n'izindi mpunzi zikura amaboko mu mpuzu ziteza imbere ni nyishu kandi mu gihe tuzi ko hari igihe haba kigali canke hagati mu gihugu umuyaga nkuba ushobora gucika canke umuntu akaba atanawufise n'ibiciro ntibizimvye cane kandi nakunze ko bakoresha ibikoresho biba byaratawe ikindi naco bituma ababikora bibeshaho kandi n'abana bari mu makambi y'impunzi bokoresha ayo matara mu kwiga eka mbere ni n'ibisharizo nshobora no gushira mu nzu yanje naho no yatwara iburayi iwacu boyakunda iyo sosiyete iramaze kwitaba amahiganwa mu bandi bahiganishwa ivyiyumviro igasaba n'abarongoye impunzi gutegura amahayanishwa yobahuza n'abandi bakora ibindi bahamagarira izindi mpunzi kutagaya akazi ahubwo guteka umutwe kugira ngo biteze imbere bateze imbere n'igihugu c'abahaye indaro Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika Pierre Claver urakoze kuri iyi nkuru turacyari mu Rwanda aho abasigajwe inyuma n'amateka bo mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'igihugu batabaza inzego z'ubutegetsi ngo zibakure mu bukene bukabije barimo uretse ibibazo by'ubukene abo bavuga ko ubwo bukene butuma batabona ibibatunga ku bageze igihe cyo gushaka abagore bahitamo kubashakira mu mazu yubakiwe ababyeyi babo kubera kubura aho batura uwo munyamakuru w'ijwi ry'amerika temisitokere mutijima yarabasuye maze adutegurira inkuru abo basigajwe inyuma n'amateka bubakiwe ndetse batuzwa mu murenge wa kamemba aho muri rusizi nubwo baba badahari bose kuko hari ababa bagiye gushakisha imibereho ukigera aho batuye usanganirwa n'ubwinshi bw'abantu ubona ko budahuye n'inzu zihari turabona hano hari inzu imiryango umwe ibiri itatu ine itanu itandatu hano haba imiryango ingahe habamo imiryango cumi n'itatu cumi n'itatu mu miryango mbona itandatu mubamo mute ngo harimo inzu imwe igiye irimo imiryango ibiri ibiri ku mpamvu z'uko nta masambu dufite uwo musore yakuze agashaka umugore abana na se na nyina muri ya nzu agakomeza abyarira mu nzu kwa nyina na se nuko bimeze ahangaha inzu aba basigajwe inyuma n'amateka batuyemo bari bazubakiwe n'umwe mu baterankunga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ku bufatanye n'inzego z'ubutegetsi zatanze ibibanza zubakishije imbaho inyuma hejuru zisakaje amabati kuzirebera inyuma ubwabyo ubona ko zenda guhirima
nibyo baba batubikije bakaduhera
ninjiye muri imwe muri zo abayituyemo baranyereka uko bayibanamo umukecuru aryama ni ahangaha ahangaha njyana
hari hajemo intozi ni udutozi twari twajyemo yarageze ngo adutwike nanjye dore aho njyama rero ni hano nanjye niho njyama n'umudamu wawe urabona yuko hariya harabomaguritse njyama ndebana n'umukecuru nta bushobozi kabisa ni ukugera mukanshakiraho mba n'umugore kubona n'umukecuru ntabwo ari byiza nahuye n'abo bana kuba aba basigajwe inyuma n'amateka ntaho guhinga cyangwa se ngo bagire ikindi bakora cyabunganira mu mibereho bavuga ko ariyo ntandaro y'ubukene bukabije barimo abenshi muri aba bakavuga ko batunzwe no gusabiriza utagize icyo aronka we n'abe bakarariraho nuko nyine twirirwa gutyo ijoro ryagira bakaryama utabonye icyo kurya nta nuko mizima mbayeho nyine ni uko kugenda mbasaba mwebwe abaturage njyewe ikimbeshejeho hari ugusabirira gusa nta kindi mibereho ndiho aha rero bakagira icyo basaba ubutegetsi mbere na mbere ni uko hano buri wese yabona imiturire kuba yaba ari mu nzu atagerekeranye n'abuzukuru n'abakazana icyo cyo cyaba ari icyo cya mbere cyadufasha mbona n'ikindi mu miryango cumi n'itatu iri hano ntawe usumbya undi ariko bafashe imiryango itatu gusa abari muri mu cyiciro cya mbere abandi bajya mu cyiciro cya kabiri kandi ntekereza ko twese ntawurengeje undi ubushobozi bibaye byiza rero babashyira nabo muri icyo cyiciro cya mbere kuko twumva ko abari mu cyiciro cya mbere akenshi bafashwa wenda dushobora gufashwa tukabona ubwo bufasha natwe tukagera ku iterambere nk'iry'abandi ku birebana n'imiturire y'aba basigajwe inyuma n'amateka n'ubwo aho bubakiwe ari muri metero zitarenga magana atandatu uvuye ku biro by'umurenge inzego z'ubutegetsi zivuga ko zitoroherwa no kumenya uko imiryango mishya igenda ivuka kuko abo bashakana mu buryo bunyuranyije n'amategeko bubakirwa bari iyo miryango itandatu ahubwo igenda yiyongera ababyariramo abashakiramo rimwe na rimwe iyo byanabaye mu buryo bunyuranyije n'amategeko ugasanga ntabwo bihise bigaragara ahubwo bikagaragara ari uko ubona ko umuryango watubutse ko kutagikorerwa muri ya nzu aho rero niho nk'ubuyobozi twavuga ko tugiye gukurikirana turebe icyo bafashwa bakaba babasha gutandukanywa uwo ni madame kankindi leonsi umuyobozi w'akarere ka rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu abajijwe niba mu bijyanye n'imibereho aba baturage batahabwa ubufasha bwihariye hakurikijwe imimerere barimo uyu muyobozi yadusubije muri aya magambo bariya ni nk'abandi banyarwanda dufite porogaramu ya human security ibibazo byabo rero bikemurwa muri iyo porogaramu cya mbere hari izo za vup abashoboye gukora bashakirwamo akazi abadashoboye gukora nabwo wenda ku mpamvu z'uko ntacyo bafite bakora bararwaye se barashaje se abo ngabo n'ubundi bafashwa nk'abandi banyarwanda kugira ngo babone imibereho mu karere ka rusizi hose habarurwa imiryango y'aba basigajwe inyuma n'amateka irenga magana cyenda ariko yose isangiye iki kibazo cy'imibereho mibi iterwa n'ubukene bukabije icyo kibazo kandi atari no muri rusizi honyine kimaze imyaka itari mike kivugwa mu rwanda ndetse komisiyo idasanzwe ya sena yashyiriweho kukigaho iheruka gushyira ahagaragara raporo yayo mu kwezi kwa cumi na kumwe k'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani mu byo yatanze nk'inama kuri guverinoma harimo no kuba bo bashyirirwaho gahunda zihariye zigamije kubazamura nk'uko byagiye bikorwa ku bindi byiciro by'abanyarwanda byagaragaraga ko byasigaye inyuma kandi bikaba byaratanze umusaruro temisitokire mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
urakoze temisitokire dusubire mu burundi aho uburundi butekanya rusansuma mu bijyanye n'uburimyi hamwe n'ubworozi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na kabiri umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gutorokanya ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu isitebu nicola ndayishimiye yabivugiye mu nama yahuje abahinga bo mu bihugu vya Afrika bivuga igifaransa inkuru ijwi ry'Amerika ryashoboye kuronka ribifashijwemwo n'abanywanyi baryo mu Burundi tugiye kuyishikirizwa na Desire Hatungimana umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda ikigo kijejwe gutororokanya ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu Istebu kibona ko ibiharuro mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi ari ngombwa kugira ico gisata gishobore gutera imbere umuyobozi mukuru waco Nicola Ndayishimiye avuga ko nubwo ico gikorwa ari ingirakamaro kizoba gikozwe ijya mbere mu gihugu cy'u Burundi Nicola Ndayishimiye abona ko ivyo biharuro bizofasha cyane abifuza gushinga imitahe mu gisata cy'uburimyi twategerezwa kuronka ivyo biharuro kugira ngo abantu bose bafate ingingo umuntu wese ashaka kuza gufasha mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi aronka ibiharuro akorerako hanyuma murazi yuko dukunda kenshi kuvuga ngo twebwe i Burundi turima kugira gusa dushobore kubaho dutegerezwa rero kuronka ivyo biharuro bitwereke yuko mu Burundi dushobora kurima tukaronka ivyo dufungura n'ivyo dushobora kudandaza n'ivyo turungika hanze y'igihugu urumva rero ivyo biharuro bitabonetse umuntu agenda arabona ati aha umwimbu wabaye mwinshi aha wabaye mukeyi ubu turashobora kuzodandaza no ku masoko mpuzamakungu ibingana uku canke tuzokura hanze ibingana uku kugira ngo tuze turwanye ibi vy'inzara biba bivuye gufungura nabi urumva yuko akamaro k'ibiharuro bijanye n'uburimi n'ubworozi ari ntangere mu buzima bw'igihugu nubwo havugwa gukorwa ibiharuro abarimyi babona ko vyonyene bidahagije b'ingorane zibaraje ishinga uyu ni umwe muri bo avuga nyabuna ko bakwiye kubanza kwegerezwa abafundi b'indimo kugira babafashe gukemura zimwe zimwe umugambi twakwifuza uburyo nk'abantu b'abagoronome boza baraza badushyiraho rwose baturonderera imiti ibyerekeye imyumbati hari indwara twita muzayiki yaheze ibitoki byaheze ibijumbu utagira amase nturonka ikijumu na kimwe ku bijyanye n'intumbero yo kugwiza umwimbu ifatiye ku gukora ibiharuro umushingamateka nkuru nziza chantal icegera cya kabiri cy'urongoye inama nshingamateka agaruka nawe ku bibazo bisanzwe biri mu kubika umwimbu mu mafaranga yoronswa ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ku bijyanye n'uko bukwisunura mu migambi hanyuma kandi byimbuwe bigahingurwa kandi bikabikwa neza kuko turabyo tugeze ubu ni igihe cy'imbura kandi turahimiriza bene igihugu kurima no muci hazobana yabimburwa bivuga ko rero umwimbu twokwimbura wodusahiriza cyane ugasahiriza ari mwashaka n'amakungu mu gihe woba ubitswe neza ikigo kijejwe gutororokanya ibiharuro by'ubuzima bw'igihugu istebu cerekana ko abanyagihugu babeshejweho n'uburimyi baharugwa ku bice birenga mirongo icenda na bitatu kw'ijana nayo isi ndimwa ikangana n'ibice mirongo itanu kw'ijana ibi navyo bikaba bitarimwa nk'uko bikwiye iyi ikaba iri mu ntambamyi nyamukuru yo kutongerekana k'umwimbo mu gihugu ariko kandi umuyobozi w'ikigo istebu abona ko ahanini harimwo ibura ry'ibiharuro muri iki gisata cy'uburimyi ari nacyo gituma itegurwa rya rusasuma rwavyo rizokorerwa hamwe n'iry'abantu bose
imbere yo kutubibutsa ibice bikuru bikuru byari biza amakuru reka tubabwire inkuru ikomeye cyane rwose ije mu kanya ivuga ko Mohamed Morsi igeze kuba perezida wa Misiri yitavye Imana kuri uno wa mbere amakuru ava mu gihugu ca Misiri ntarashobora gutomora icahitanye ubuzima bwa Morsi yari afite imyaka mirongo itandatu n'indwi muri iki gihe yamara itorokanirizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ryatangaje ko Morsi yarabiye muri sentare aho yari ko aburana ku byaha byo gusoma urusaku yagirizwa na leta ihari AFP ivuga ko Morsi yaravye inyuma y'iminota mirongo ibiri yari amaze yisigura muri sentare hanyuma bamunyarukana kwa muganga ari naho yasandabiye ayo makuru ibiro AFP byatangaje avuga ko yakesha umwe mu bategetsi gutunganya
andi makuru avugwa ni uko umwe mu bayobozi b'umutwe ukomeye muri cadi hafungiye iwe mu rugo ipari mu bufaransa uyu munsi ku wa mbere harashinjwa ibyaha by'urugomo byibasiye inyokomuntu byakorewe muri sudani ayo makuru yatanzwe n'abo muri uwo mutwe ayobora hamwe n'abo mu rwego rw'ubutabazi ni generale mahamati nuri iyi ni inkuru turose mu kanya ivuga ko umuvugizi ibiro by'igihugu ca Iran bijejwe amasoko nta nguvu atomika uyu munsi ku wa mbere yatangaje ko igihugu ciwe kigiye guhingura guhingura urugero rwa uranium rurenga urugero cemerewe n'amasezerano mpuzamakungu yatewe ko gikomu mu mwaka wa 2015
leta zunze ubumwe za amerika yongeye gufungura ibiro bihoraho by'ikigo cya amerika gishinzwe iterambere muri somaliya usaid ibyo biro byari byarafunzwe hashize imyaka makumyabiri n'umunani nshuti mwese mwari muduteze amatwi turabashimiye cyane tukaba tuboneyeho kushimira abadufashije ku buhanga bw'ibyuma zubere na fasirigebeho amakuru mwayagejweho nanjye eugene mukankusi na frederic nkurikije turabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mutwumvirize turabateye akamo kandi mu bandanye mwumviriza iradiyo ijwi ry'amerika